n'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muteze amatwi twongere guha ikaze abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na frederic nkunikije ateramije ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu rundi naho guhera isa kumi na zibiri turabashikiriza umuziki ntimutangu rero dutangure ibiganiro vyacu vyo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika hozine munezero njenge kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo atekanya guheza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka turimwo w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara perezida kabila ntaco aravuga ku bijanye n'ico ategekanya gukora ni mu gihe abo bitavuga rumwe bavuga ko ashobora kuba ariko ategura kwitoza mu kindi kiringo ibisanzwe bitemewe n'ibwirizwa shingiro rya kongo stephanie walters akurikirana afurika yo hagati mu kigo citaho ivyigwa vy'umutekano amenyesha ko ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika risa n'uko ataco riko rirakora walters asaba iryo shirahamwe kwitaho ibijyanye no gutunganya ibiringo abategetsi bo ku mugabane wa afurika bemerewe ishyirahamwe mpuzamakungu onu risaba umugambwe uri ku butegetsi aho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuganira n'abo batavuga rumwe igisirikare cya afghanistan kiri mu ntambara zikomeye n'abagwanyi b'abataliban mu manuko bwo ku mugwa mukuru mu gisagara cya tirincourt aho abagwanyi abo bagwanyi bariko baragerageza kurondera inzira igana hagati muri Afghanistan abavyihweza bavuga ko ari hamwe igisirikare ca Afghanistan kinaniwe no guhagarika abo bagwanyi azoba ari ikibazo gikomeye bivuye ko iyo nzira ijana mu ntara nyinshi ziri muri ako karere umuvugizi wa Buramatari muri iyo ntara amenyesha ko izo ntambara zimaze indwi zitatu zatumye abantu batari bake bahunga abandi ko bafashwe nk'imbohe n'umugwi w'abatalibani ari naco kibera intambamye igisirikare ca leta mu gutera uwo mugwi umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Charlotte kiri mu manuko bushira ubuseruko muri leta ya Carolina y'uburaruko yatangaje kuri uyu wa gata kuri uyu wa gatanu ko ivideo iri mu bwicanyi bw'umwirabure aheruka kwicirirwa muri ico gisagara izoshigwa habona ubwo bwicanyi bwatumye abantu batari bake bo mu gisagara ca Charlotte harimwo n'abaje bava mu bindi bisagara baja mu ibarabara iyo myerekano imaze iminsi itatu akaba atantureka zirayigaragaramwo ubushikiranganje bujejwe ubutungane bwa leta z'ubumwe za amerika bwararungitse mu gisagara ca charlotte umugwi w'abahinga b'abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro gufasha gutora umuti w'ayo matati kuri uyu wa kane umushikirizamanza mukuru wa leta loreta lunch yasabye abanyagihugu ko bohitamwo inzira yo gusubiza hamwe kuri wa gatanu mu nyubakwa y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika niho hari haba ibirori byo guhimbaza inyubakwa nshasha y'amateka n'ubuzima bw'abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabure muri ivyo birori vyari vyitiriwe n'abantu bagera ku majana indwi na mirongo itanu abenshi muri bo baturuka mu bwoko bw'abirabure perezida barack obama yatangaje ko ari iki gihe ari igihe kidasanzwe perezida obama yavuze ko ku ruhande rumwe ari igihe kiryoshe ariko ko ku rundi ruhande ari igihe kitoroshe yamara ko amateka ariko ameze icyiyumviro cy'inyubakwa y'amateka y'abirabure muri amerika cyazanywe n'umugwi w'abakukuruke b'abirabure bagwanye intambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi na gatanu iyo nyubakwa yubatswe hagati mu zindi nyubakwa z'amateka ya amerika i washington ikaza kugururwa ku mugaragaro uyu munsi ku wa gatandatu
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi ry'amerika ukudakoresha neza umusegetera urimo umuti wica imibu itera indwara ya malariya kurahanze imiryango bivuye ku mvo zinyuranye ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rimenyesha ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'imiryango bidafise ubumenyi bukwiye bwo kuyikoresha mu ngo iyindi mvo ni ubujyamu bw'abantu butaborohereza kuyibambamwo hamwe no kwirengagiza akamaro kawo nk'uko ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane vyongeye gushika uno musi haracibonekeza umuco w'abanyagihugu uterekwa na gato ikoreshwa ry'imisegetera oms ibandanya yerekana mu cigwa cayo co mu bihumbi bibiri na cumi na kane ko ibice cumi n'indwi z'imiryango bayirengangiza n'ibigirankana ariko rero ingingo zimwe zimwe zirashobora gutuma abantu bijukira gukoresha umusegetera akarorero mu gihugu ca kongo iharanira demokarasi itangwa ry'umusegetera ku bakenyezi bibungenze imbere n'inyuma yo kwibaruka kwatumye ibice mirongo itandatu kw'ijana bajyama bawipfutse ingingo mwene izo zunganiwe no gutanga imisegetera ku bandi bantu bashitse ku mavuriro bakanayibasanza mu mihana iwabo nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu caho mu gihugu kibanye ca kongo cabishize ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu tumenyeshe ko abana bakiri bato bahitanwa n'indwara ya malariya ku rugero runini aha ni mu gihe umwana umwe apfa ahitanywe n'iyo ndwara uko amasegonda mirongo itatu aheze ku isi nk'uko ishirahamwe oms ribimenyesha naho biri uko ivyigwa vyarerekanye ko ikoreshwa ry'umusegetera rifasha mu gukingira indwara ya malariya isinzi ry'abantu amashami ya onu nka oms na unicef atanga akarorero ko ibice mirongo ibiri ku ijana vy'abana bafise munsi y'imyaka itanu barokora ubuzima mu kudafatwa n'indwara ya malariya uko umwaka utashe nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingorane zo kudakoresha neza umusegetera wica imibu kuri mikoro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo muri komine ndava y'intara ya mwaro kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira inyifato ibereye yo kwirinda gukoresha imisegetera irimwo umuti wica imibu ico itagenewe ruganira na mugenzanje kaisa liliane inamahoro iyo tuburoswa kwirinda kubakisha hari ukuntu bakunda kubakisha ibintu by'inkoko twokubaka inzitiramibu ku bitanda by'abana ndetse n'aho abakuze barara twakoresha mu kurwanya malariya mu kubamba bareka kuwukoresha nko mu kuyora ibyatsi n'ibindi abajejwe amagara y'abantu bogwiza impanuro ku bantu bahaye iyo misegetera
bakazara ko iyo misegetera batanze bayikoresheje icyo yategereza abo bawugurisha kugira baje kunywa umunanasi babahanura ko bawukoresha impanuro abaganga babahaye mu kuwumanika hejuru y'aho baryama ukawushyira hanze umwanya mutoya hama ukawinjiza hanyuma ukawubamba ku gitanda ufise uduti hirya no hino kugira ngo uze gukinga imibu itera malariya
mu burundi ibice mirongo icenda n'indwi n'ivy'icumi umunani ku ijana vy'imiryango nivyo vyaronkejwe umusegetera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ivyo bikaba vyagabanije ibitigiri vy'abahitanwa n'indwara ya malariya gushika ku bice mirongo indwi na bitanu ku ijana nk'uko icegeranyo cakozwe n'umugambi wa leta ujejwe kurwanya indwara ya malariya mu burundi pen lp co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kivyemeza naho igitigiri c'imisegetera yatanzwe mu banyagihugu ari kinini haracariho imwe mu miryango idahuta iyikoresha ivyo biba kandi baba bahawe inyigisho zikwiye z'ukuntu ukoreshwa n'akamaro kawo ku rugero rushimishije nk'uko inkuru dukura mu gisata pnrp cishinze kurwanya indwara ya malariya mu burundi zivyemeza ukutamenya kuri mu banyagihugu yaba abaciye ku ntebe y'ishure canke abatayiciyeko gutuma bafata minenegwe ukwirinda indwara ya malariya bakoresheje kwifuka umusegetera duha kanya mugenzanje haisa liliane inamahoro adushikiriza inkuru yadutohoreje mu ntara ya mwaro ku bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimwo umuti wica imibu
ivuriro ritoya gifota hari indembe za malariya nyinshi malariya iranyishe nashitse ngaha n'ubu sindaronka n'umuti mva mu gitondo nguma njugumi uyu ni umwe mu bagwayi yaje ku nderuzo atararonka uburyamo bwo mu bitaro iyo ngerekana ry'abagwayi ba malariya ryunyura ubushobozi buke bw'abaganga mu kwakira abagwayi uko ibintu biri malariya ishobora gufata abo mu muryango bose nshitse mu bitaro vyahifota nasanze umugore n'umugabo bose bayigwaye naje nyiri ngwangwaye malariya n'umudamu ari ngaha mu bitaro Eh, muri rusangi ibitigiri vy'abantu bagwaye malariya vyariyongereye inshuro zitatu ku ndwi mu mezi abiri aheze mu ntara ya mwaro ahanini biva ko turi mu gihe c'imvura nyinshi hamwe no kudakoresha umusegetera neza nk'uko muganga nikola nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro abitwiganira kukaba nkako abanyagihugu twayaze bariyemerera ko bayitunze hejuru y'uburiri bwabo ariko batayifuka vyongeye kandi abanyagihugu bamwe bamwe ntibayikoresha ico yagenewe aha twovuga nk'abayisoromeramwo imboga hamwe n'icayi nk'uko alphonse nduwimana umwe mu banyagihugu twayaze wo muri komine ndava avyemeza insiguro zo kutawifuka kuri bamwe ni ukwiyumvira ko umuti uri mu musegetera udakwiye asitere buhome umuremesha kiyago ku musozi bugera muri komine ndava arabitwiganira batubwira yuko imisegetera batanze yarimo umuti muke hari aho bagenda batubwira yuko ngo iyo misegetera bayimanuye ngo kubera yuko ngo atamuturimo ukwivuza batevye abagwayi ba malariya ni imwe mu mvu z'abahasiga ubuzima muganga niyo ngabo claude avura ku bitaro bikuru vy'ifota avuga ko hariho abagwayi baza bamaze gusinzikazwa n'ikama ry'amaraso abanyagihugu bateba kwivuza bibaza ko ari bintazi nk'uko bivugwa na hakizimana serafina umuremesha kiyago wo ku mutumba arango ukutamenya ko imiti imwe imwe ya malariya nka artesunate itangwa ku buntu biratuma hariho abagerageza kwivurira imuhira ku gutinya gusabwa amahera menshi kwa muganga ivyo bigatuma bamwe bamwe bashaka gusangira umuti nk'uko vyibonekeje mu kibumbu umviriza icegera c'urongoye ivuriro ritoya rya kibumbu umuforoma sinaha ivone hari nk'igihe usanga afise nk'umwana muhira akabona afashwe nka wa wundi ugaca usanga barawusangiye gica kiba ikibazo kuko urumva iminsi yabwirizwa gufata uwo muti si yaheza ngo ayifate ingeso yo kunywa inzoga zitemewe n'amategeko n'indi ntandaro ituma malariya igwirirana amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko akaboregwe gatuma abagabo bamwe bamwe batemera kuryama mu musegetera ugwitwazo ni uko ubashuhisha canke ngo vyobagora kwivuna batewe n'abasuma vyongeye ubukene buratuma abagabo batanga umusegetera nk'ingwati ku badandaza inzoga za kanyanga hamwe n'iy'umunanasi nk'uko vyidogegwa na julienne nduwayo umukenyezi aba ku mutumba arango ariko rero abajejwe intwaro barasesa izo nzoga mu gihe bamenya aho zaganiwe nk'uko buramatari w'intara ya mwaro jean marie nyakaregwa abimenyesha iruhande y'ivyo kandi inyigisho zo kugwanya malariya zarongerejwe nk'uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro nikola nitunga avyemeza ukugwanya ibidengeri vy'amazi iruhande y'imihana ni imwe mu nyigisho abanyagihugu bahabwa umviriza muganga nikola nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro turavye muri ino gihe imvura ikigwa ari nyinshi cyane ushobora kwaduka ibidengeri ha- impande y'inzu hanyuma bikaca bifatana n'uko hariho bimaze kugaragara yuko hariho abadakoresha neza imisegetera canke no mu manama igwa n'abaremesha kiyago turahimiriza ingene umusegetera ukoresha ari umunye n'urugo akamenya ko nk'abana bataba barakura yuko ari waja umusegetera kuwubamba hejuru y'igitanda abarongoye amavuriro basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida kwama bitwararitse kubaronsa imiti ya malariya ivyo babisaba bafatiye ku makenga y'uko hashobora kuba ikena ry'imiti bivuye ku iyongerekana ry'abagwayi kuri ayo makenga urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko imiti igenewe kuja ku mavuriro ubu yongerejwe amakuru dukura ku ivuriro ritoya rya fota ni uko bafasha bantahonikora basaba kuronswa imiti ku ideni kuri iyo ngorane cane muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi avuga ko udukarata tw'umurimyi twongerejwe kugira twunganira abagwayi ku rwego rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida baratewe umutima uhagaze n'igwirirana ry'ibitigiri vy'abagwaye malariya umushikiranganji josiane nije imbere asaba bo mu buvuzi kuja gupima no kuvura abanyagihugu mu mihani wabo na cane cane abari kure y'amavuriro kukaba nkako abagwaye malariya baza kwivuza batevye baragira ingorane z'ikama ry'amaraso hamwe n'ingorane z'amafyigo nk'uko bivugwa na muganga niyo ngabo jean claude wo ku bitaro bikuru vy'ifota haraba n'imfu zivuye kuri malariya nyene malariya iraheza igafata igihimba c'amasigo ku bantu bakuze kiraheza kikabahitana igitera urupfu ku bana kenshi biterwa n'uko baza basinzikaye kubera kubura amaraso ugasanga bava nka kure y'ibitaro tumenyeshe kwisekeza ry'itangwa ry'imisegetera irimwo umuti wica imibu riheruka kuba mu kwezi kwa ruheshi umwaka wa bibiri na cumi na kane mu ntara zose z'igihugu co kimwe no mu ntara ya mwaro
amahimiriza atavana ko arashobora gufasha abanyagihugu kurengera amabwire mabi bumva ku kamaro k'umusegetera mu gihugu ca senegal abavyeyi bahora batinya kuryamika abana mu musegetera barawijukiye ku bice birenga mirongo umunani ku ijana mu mwaka uheze nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu ivyo bikaba vyavuye ku bagenduzi bitanze na ntaryo mu kuja gusuzuma mu mihana y'abantu ko barara mu misegetera yica imibu tumenyeshe ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutanga ku buntu imiti yo ku rugero rwa mbere yo kuvura malariya ku mavuriro yose yegukira leta kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro muganga nikola nitunga aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro ego buramatari jean marie nyakaregwa ndabaramukije mwiriwe neza abafashwe bagurishije canke bagwatirije iyo misegetera hariho ibihano bitegekanijwe kuri bo mu bisanzwe nta bihano bihari bagwatiriza imisegetera muri ubwo bubare badandazamwo iyo minanasi ni ibihano bisanzwe bifata abadandaza iminanasi mu bisanzwe ntimwumva none ko uko kudahana abo bagwatiriza iyo misegetera ko ariyo ntambamye ituma malariya yoba icigwirirana ubunye muri no ntara ya mwaro iyo dufashe abo badandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko ntibatubwira abayizanye ico gituma rero umuntu utafashe ntushobora kumuhana neza na neza ni yahe mikenyero muri ko murakoresha ubunye muri kino gihe uh, kugira mutuze iyo ngeso kudakoresha neza umusegetera ico wagenewe dufatanije n'abajejwe ubuvuzi mu ntara turagerageza tukegera abenegihugu tukabahimiriza kugira ngo bashobore kugira isuku mu ngo zabo hanyuma no kugira ngo bakoreshe umusegetera nk'uko bategerezwa kugira umusegetera usanzwe urimwo na wa muti none ubukene bwugarije abo murongoye ubwo si bwo butuma baca bagwatiriza iyo misegetera kugira bashobore kwivuna akanyota akageso nyine kabi k'akaboregwe kadutse kuko si ibyo byonyine kuko haradutsemwo n'iyindi ngeso yindi nyene yo guca baharika cyangwa gucikiza nayo kugira ngo ubukene tubutuze mu ntara ubu turabahimiriza ko baguma bakora ibikorwa by'iterambere nk'ubu tugira n'imana hariho ibarabara rndizwi tirikorera kogwa baratubariye yuko rizogira icyo rifashije mu iterambere ry'intara ku mavuriro twashoboye kugendera baratubwiye yuko uh, kubera ico kibazo nyene c'ubukene hariho imiryango usanga bagwaye ari nka babiri canke batatu baca bahitamo gusangira uwo muti wa malariya kuko bidakunze ko bashobora kugura uwundi mbega nk'ivyo mwebwe mubivuga kwiki uh, nk'ujejwe intwaro ico kibazo ivyonze byo nuko hariho twa dukarata bahora baha abantu aho nikora kugira bashobore kugira ngo bashikire ababungabunga amagara yabo bitagoranye buramatari jean marie nyakaregwa ndabashimiye ndabashimiye nanje kubona amashoboye kugendera intara yacu no hanyuma muragaruka murakoze cyane
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amate gato mukumviriza akaririmbo kaduhanura kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu
Malariya zo kurwanya malariya
mwese abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya amerika mu gace mbaza ndakwishura kuno munsi ari nako kagira gakurikire muganga anita munyana agira yishure yongera atange umuco ku bibazo bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti wica imibu utera ingwara ya malariya mbaza ndakwishura
ryari twomenya ko umuti wahize mu musegetera umuti wagenewe umusegetera uko bawukoze uragenewe kumara imyaka itatu hama muri iyo myaka itatu mu bisanzwe umusegetera uracafura kuntu bawumesa utuma ujya muti ugenda urahera gukoresha omo utuma ujya muti uhera n'ingona n'ingoga ariko ukoresheje gifuranguwo ukawanikira ahantu hari agatutu umuti uragumamo gushika ico kiringo bivanye n'ukuntu wawukoresheje nabi mu mwaka canke imyaka ibiri umuti uba waheze mbaza ndakwishura
muganga ndashaka kumenya ikiringo umusegetera umara kugira busubirize n'ubundi ikiringo c'umusegetera iyo wakoreshejwe neza ni imyaka itatu ariko iyo wononekaye ugatabuka cane hamwe bishobora gutuma imibu yinjiramwo birumvikana yuko bikwiye ko uwusubiriza n'ingona n'ingoga mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza igituma umuntu yifutse umusegetera rimwe na rimwe umubaba mu musegetera bashiramo umuti kugira wirukane imibu ntuwegere uwo musegetera imibiri y'abantu murabyiko itandukanye ugasanga ugukoze ko urafurutiwe bivuwe n'uko ujya muti ukoreshwa kugira wirukane utabonana n'umubiri wawe rero ngaha ucuraba mu kuwupfuka igitanda ukawugira ku buryo utagukora ko ukawusasira neza kandi bigenze uko wonye nta ngorane ugira ahubwo uragukingira kugira ntiwandure indwara ya malariya mbaza ndakwishura
muganga nagomba kubaza umusegetera mu gihe ucafuye bawumeshe yuko umuti ushobora guhera umuti ntuhera kuko urashobora kuwumesa n'inshuro mirongo ibiri ariko ukuntu uwumesa hama n'ukuntu uwanikira nibyo bituma uwo muti uhera n'ingogana n'ingoga kenshi na kenshi rero iyo batanze ijya mitsegetera baraza bakabatekerera impanuro y'ukuntu bawukoresha y'ukuntu bawumesa n'ukuntu wovyifatamwo iyo umuti uri kurahera wica imibu mwaramibumwe muragatsindwa
gwaruka ntimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ndashaka kubaza igituma umubu w'ingore utera malariya umubu w'ingabo ntujyana na gatoya uwujyana ni umubu ngore niwo utera ubumara butera ingwara malariya niwo wongera ukabika amaraso canke amagi yuzuyemwo ubwo bumara mbaza ndakwishura
muganga nagomba mbaze gituma bavuga ko malariya ifata abana n'abakenyezi bibungenze iyo migwi ibiri irakarirwa cane gose n'ingwara ya malariya umugore yibungenze bavuga yuko afise amagara make bakarigwa n'utugwara dutandukanye harimwo na malariya hama abana kubera iki abana murazi ko umubiri wabo kuriyubaka abo nyene bakarigwa cane mbaza ndakwishura
ko bavuga ko malariya yo yica abantu benshi ku isi vyoba ari vyo ego cane baravuga ko mirongo ine ku ijana y'abantu baba ku isi yose bagaramiwe n'ingwara ya malariya kandi miliyoni amajana atanu z'abantu basinzikazwa n'ingwara ya malariya cane
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubunyere muganga anita munyana arashishikara kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umubu uriye umuntu agwaye umugera wa sida nanjye ugaca usubira ukanza ako kandi nanjye ndashobora kuhandura sida muri uwo mwanya nyene oya na gato ntimugire ingorane nta mubu wandukiza ingwara ya sida
harakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kuryama mu musegetera n'imibono bakagira amagara meza malariya zo kurwanya abanyagihugu wiga bisekeza yatunganijwe na seta karitas burundi yo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu ngo muyikoreshe mu kwikingira duhije jambo abanywanyi bacu uwa mbere atashatse kwivuga izina afise imyaka mirongo itatu avuga ko ari buyengero akabaza igituma bihora bishika akisoba ko aryamye kandi atanzoga aba yanyoye muganga anita munyana duhere inyishuye umunywanyi habwo icyo ukwiye gutahura ntusoba kubera ngo wanyoye inzoga oya usoba kuko ni indwara ugendana kuko ku myaka mirongo itatu ucisoba ko mu gitanda biba ari indwara umwana arengeje imyaka itatu agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe ntaheze ngo abisazemwo musanzwe nta mwana arenze imyaka itatu acisoba ko mu gitanda ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko by'ukuri kirakora nk'uko bigenewe
turibuze kugwirirana marariya tukurwanya uyundi atashimye kwivuga izina arabaza nimba hoba hari ingaruka zo gukoresha agakingirizo mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatse muganga anita munyana ishura n'uyu munywanyi nta ngaruka mbi zihari zo gukoresha agakingirizo agakingirizo karafasha mu buryo butandukanye kutagwara za ndwara zica mu bihimba vy'irondoka canke gutera imbanyi utari wabishize mu migambi
inyuma y'amezi atandatu n'igihe bawumesuye
turashimiye abanywanyi bacu bose nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutse ya basokuru uno munsi uvuga uti ihorihori rihonye umuryango bikubwiye iki ihorihori ihonya umuryango ni ukuvuga ngo ntihagire umuntu n'umwe agukoreye ikosa ntiwitwaze ngo ngira ndamuhanishe cyangwa ngo ndamuhane gerageza rero twishyuramo kurekuriranire bikubwiye iki
tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabi hanyuma nawe ugaca umwishyura inabi ni ukuvuga yuko ari ya horihori ihonye umuryango byaba byiza yuko akugiriye nabi nawe woca umwishyura nk'ineza bikubwiye iki
ni ukuvuga nk'umuntu ahugiriye inabi hama nawe ukamugirira inabi ni ukuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umuryango wose waheze kubera umwe yagi- umwe yihoye uwo uwundi akihora uwundi uwundi akihora uwundi ugasanga bose barashobora no gupfa bose kubera ryahorero ryavuye ku muntu umwe gusa ku byo nibaza yuko nk'umuntu akugiriye nk'inabi wewe woca nawe umugira neza umusubije inabi nawe woba ugiye kumera kwa kuntu nawe nyene yamera arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimwo umuti wica imibu itera ingwara ya malariya nshimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turashimiye bagenzi bacu bo mu rundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa kumi na zibiri turashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya mangu
mwaramutse inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo twibaza ko mwaramukanye amahoro mwese ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi nk'uko musanzwe mubimenyereye muri iki gitondo muri kumwe nanjye fide niyonga tutabanje kurandira dutangurire ku butumwa bwa elwa nzagira yezu naitwa nzagira yeserwa uh, ndi mu buganda nkaba nifuza gutasha ababyeyi banje bari muri tanzania nkaba nifuza gutasha na babyaranje bari mu burundi aho bita ubugendana abandi bari aho bita mu giheta aba nifuzwa gutasha kandi n'abandi bose twabanye muri tanzania abari i nyarugusu uwo bita mvuye kuri merikiyoro n'uwo bita donatien n'umugore wiwe n'abandi bose baba banzi ku izina rya banyeserwa nk'abo twagiye twigana aho bari bose n'abari muri amerika za canada n'ahandi hose n'abagenzi bose turi kumwe ngaha